hello my country people. i don say come back again This one na just a bad news wey e just say di something e just dey hot like hot cake i just decide to come bring the matter come give una come knack the story for una as the matter just dey awesome okay my people. This our nollywood actress funke akindele and eh, everybody know her there's no need for me to come introduce her the the amazing work wey she just do na this recently because i say ah no if person do that kind thing like that person need to come out no be say if the person do all those uh, all those bad bad thing na person need to talk no but if you still do good why not Pe person go still praise you that is why i just okay i decide to bring una see this screenshot so uh eh, -huh. Eh, now we want just talk about because of that i say ah no e still good make i still let una know say ah wetin dey go on wetin still dey go on the trend all those kind thing our nollywood actress funke akindele that screenshot wey una see just now because one of uh, eh, im colleagues im name na aka pa james because im real name na be uh, kayode because the man na nollywood actor but i no too dey see demand for movie maybe na all those uh, local one like uh, yoruba movie na e demand the heart maybe na e make people no too know her like that if me myself i no too know her like that know him like that sorry guys i no too know him like that na e make me just say uh, maybe e dey heart all those uh, yoruba movie all those traditional one um, well make we just go straight to the point the amazing work wey uh, funke akindele una know say we dey very season for for nigeria because rainy season for nigeria na just one thing that maybe no be say maybe the government uh, need to look into all those things because of uh, their behaviour but or their greediness they no go try to look into all those area and also rainy season dey disturb for naija well well e go many things go loss property many many things this particular one eh, a, a pa james aka pa james He has where im dey stay una see that screenshot wey i just from the beginning the house wey e dey stay there the, the way water take pack enter the house the man come even dey strand there ha na our actress our sister funke akindele just come and come help the man this very one una dey this screenshot so una dey say i go talk about that one Okay, me i first finish a pa uh, a pa james own. Um as water enter the house na funke come even come out come say ah im go support the man and uh, wetin she just do na she just uh, build new house for the man ha my people na amazing thing na she do but people come even dey talk say ah why she go do that kind thing for that man na come say show ah person wey dey stranded and uh, e e see person wey e give am shelter to stay why not why that thing na good thing because why people come dey talk say ah because una know say she get about uh, some weeks ago when one of uh, that picture wey una dey see before while i go talk about the the something na she and the ex staff one of eh, her ex staff wey she come come out that uh, about two weeks ago say ah see how funke take treat am the time wey she dey work follow and wey i I even talk about the video. I should do this one to uh, eh, a, eh, a pageant, so people come and say maybe she just do am to cover up so that make people for uh, eh, talk say ah ah she dey nice oh, she's not like that oh. all uh, that uh, health staff way come at that time the person just come out to bring her image down this and that or uh, him where my people for me sha i no know i no too know about uh, funke Akide. i never stay with her i never work with her i no fit know whether she go fit do that kind thing to in im hairstyle or she no fit do am even that time wey the something just the matter just dey trend even some of her colleagues her colleagues come even come out come defend her say no uh, funke na na godly person na this na that Why that staff head staff go come thought that kind thing against her even uh, eh, Nosawes even come at that time come even defend her say no Funke Akindele say she uh, eh, him don't work with her. Eh, Funke Akindele say Funke Akindele na Percy, one of the Percy wey im love to work with say because she then nice so jovial and everything Where my people me i no know i believe say one or two people still know about uh, about her this very one wey she just do to uh, eh, epa james so the something wey be something people come dey talk say no una know say some months ago wey dey say make everybody dey inside house wey she and the uh, im uh, husband and eh, friends and colleagues dey come host e come host party for uh, the her husband i know say that that case still dey court and uh, e dey court and uh, this very this particular one uh, eh, um, im head staff that one e still dey under six months she don get two case to answer uh, because of as she get case to answer na people come even dey wonder because of this amazing job wey she do to im colleague say ah she just want to cover up eh, na lie funke no be eh, funke she, eh, she no fit eh, buy house for person because dem never see am for real for for me sha i never too notice her like that say na person wey dey like to show up for social media uh eh, -huh, because una know say some people e once dey just buy shoe of. Uh, Eh, one naira dem say na ten eh, Ten naira for that one People, people dey do am well well especially all those eh, our nigeria celebrity a lot of them dey do am -huh. but for this dis funke oh i never too notice her like that. say she na she na that kind person wey dey raise up or wey dey raise shoulder and all those kind thing e fit be say she fit dey she fit dey she dey do help to other people maybe she just dey do am underground without uh, she no come come out come narrate herself say see wetin dey do for this person see wetin dey do for that one but this particular one wey the something come come out social media e, every the something go the whole uh, social media na im make people come even dey talk say maybe uh, she just do am to cover up may so that the as far as say she get two case for consult um, cut or oyosoke uh, as well say she, she na nice person and ah. she dey support people for that reason make the case just close like that una no say anything wey wey don enter naija that country the something no dey e no dey straightforward benny benny go dey because of uh, envelope wey a lot of people dey collect they go see the real thing they can they, they go say na lie and they go see the they that's the they argue the something say no and they know say the something na uh, na white so but they will try to say no not be white na black for that one me i not trust <laughs> me i not to trust them for that kind area Where my people wetin i still think about uh, this thing wey she just for me i no know whether that im head staff wey that time wey she come out come see waiting. Eh, she do am and me i no really know but i believe say na court na e go detect say yes na true or no be true as i see talk before say because of the envelope they go see the something they no go like to talk am because that con that that naija something bet eh sometimes their matter if you dey talk am the something e e no go straight e no go bend because of eh the corruption wey dey that place ah it's it's just too much well no matter what and uh, this thing wey she just do to epa jane so na god go bless her god go if, if she do am to cover up because uh, there's nothing is um, there's nothing wey you go do hide one day one day e go still come out maybe she just want to cover up or she no do am maybe na so she just be say she dey support the uh, the less people well one day one day the real character of that person go come out no matter you go cover and reach the real of that person go come out one day well my people wetin una still think about uh, this video make una no see forget to leave una opinion and uh, as i say am say no i still need to come out cause see, tell una say see waiting they go on make una see no about her see waiting the recent amazing work wey where she just do to In colleagues pa james um well my pipo make i leave una for here Wait una still think make una no forget to leave una comment in the comment section i say remain your girl your friend your sister official sister tv thank you guys for the support for the love for the everything god bless you guys see you guys on my next video bye